Who can say yes so my people compliment of the season yes the weather dey very cold this morning sake of say harmattan no be only outside harmattan dey e dey always dey our office sake of say the oyibo harmattan wey we dey put for office e dey always make the harmattan dey dey strong very well i welcome una specially to our program hook up on informe international online radio my name na Sandra Ikekwa. I welcome on especially for this uh, special uh, program for this special season. Now the season of love now we dey so season of celebration, season of um, appreciation. Uh, sake of say the year too dey come to an end. This period, people dey buy, dey eat, dey celebrate, dey give out things. and uh, we will talk about hookup program for singles yes you dey there and you dey listening to me and you be single guy single lady you already dey into relationship or you want actually enter into relationship this program now for you if you be guy or you be lady waiting dey into relationship This period of celebration na a period when you fit prove your love for your partner for your partner parents you know say last week i dey talk about our mother-in-laws to be about ladies wey dey always pray say dem no wan get mother-in-law dem go dey relationship dey ask the guy you still get mother and maybe the guy never even mention am one day the guy fit get mother he no mention am one day maybe sake of say uh, the guy and the mother get issues or the girl and the mother get issues and because he no mention am you say praise god you know thank god say dem get issues so the matter no concern me <coughs> and we discuss so many things how the matter take concern us how e take rope us and how e go take drag us put for wahala so things dey when we need or we need to <clears throat> actually avoid when we dey into relationship so that e no go follow us enter marriage things things dey when we need to do and what we no need to do when we dey into relationship make e no affect us when we enter marriage like this period in time you dey into relationship i dey talk about our mother-in-law since and in-laws her parents in-laws now they talk about since all these days say as a single girl this period now the period you need to prove to your mother-in-law to be say yes you be good wife to be to im son and you be good daughter-in-law to them. this period this festive period na once in a while no dey come every day na just for you to send gift to that mother-in-law to be send gift to your mother-in-law to be send am gift surprise am this period make you know say yes this lady when my pikin wan bring come house or wey my pikin dey follow waka na somebody wen e be say e actually get me for mind na somebody when e be say e actually love me na somebody when e be say e actually dey accommodating na somebody when e be say e actually love me and go fit take care of me na so e take dey start you know say most problem with relationships we dey always build am on wrong foundations we dey always dey do the wrong things in relationships the things wey we suppose do when we dey relationship to actually establish the relationship and to also push the relationship further to marriage we no dey do am whether on the girl part and on the boy part and this one dey make <clears throat> the marriage dey always dey delay dey make the the real thing wey be the marriage dey always dey delay for this period like we as i dey talk just now the period when we dey so you say okay yes i dey into relationship and i get mother-in-law to be my partner get mama e get parents i need to show dem love this period make i just as my power reach i dey always let people know say no be the size of wetin you actually dey give not the size not the size of wetin you actually dey give na the heart wey you take bring am na im matter because if the little wey you get now you learn to actually share am the little one you get you learn to share am the little one you get you learn to um, use am give them share with them it mean say when big one actually come you go also share with them you go also remember them and because dem know say na the little one you get now you never even come house now you dey do this thing dem go get am for mind say ah if this girl never enter my pikin house and he remember me that means if my pikin marry am she no go forget me oh your guy don dey postpone the wedding since shebi una don dey relationship one year e dey push am e dey push am dey tell you say e never ready you know say you fit do this small magic thing so your mother-in-law to be go push this marriage when e be say in few months time the bell go start to dey ring she go fast forward am she go ready to support by all means to make sure say you enter that house these na the small small secrets when you suppose to, when you suppose know things wey you suppose to dey do to actually encourage your partner your your your mother-in-law to actually establish that relationship between you and your mother-in-laws or your parent-in-laws you know say this this na single programs wen be hook up i dey always let us know say we dey hook people up for relationship for this program relationship wey fit lead to marriage and we dey also advise people on how to manage their relationship so that e go fit also end up for marriage and like wetin i dey talk dey come since na about our parents in-laws our mother in-laws and father in-laws how we go fit take manage our parents in-laws and uh, establish relationship with them because i let us know say most importantly e good make you as a girl establish that relationship with your parents in-laws especially your mother in-law e good make you establish relationship with them because once that relationship don dey established as you enter that house na walk over e no go be issue e no go be issue for you you e no go get problem because the mother of your husband when give birth to the man when you say you love he don already love you so the only thing wey she need to do na to take you as a daughter just like the son dey na so you go be im daughter una no know secrets, small small things wen dey make these our women our mothers dey quickly accept you as a daughter small small things small small things e no need to dey big small small things the only thing wey dem need from you na to get that trust to gain that trust say yes i don i trust this girl i don trust you once your mother-in-law your parent-in-law especially your mother-in-law tr don trust you o oh girl you are made you are established the marriage already be success e no get any force wey wan come come say e no go hold or something or anything e don dey established nothing dey do you asini na you be the landlady now of that family in short see these na secret small small things but most people dey like hmm e no matter eh e no matter at the end i dey always talk am say small small things like this when we feel say dem no matter na dem matter pass example na few days to christmas na we dey so what you suppose do now your guy don dey postpone uh, the marriage o you go push am go front no be say because the resources no dey there to do the marriage eh uh, e him maybe just dey draw leg because nobody don actually push am and you know say our mothers dey very good to push our sons into marriage mothers dey very good at it to push the son once they don love the girl dem dey push oja oh, make sure say this thing you do am they dey always love to push their son especially when they don love the girl into marriage so this period now wey be christmas period wetin you think say be your capacity wetin you fit actually arrange team up with your partner team up with your partner so that the something go dey big maybe your guy no even dey do am before you know now young guys eh wetin dem no e no concern dem dem feel say e no matter to even send something go give their parent dem feel say e no matter maybe you e no first dey do am before then now wey you be say you dey on board you dey with am dem know say e get somebody be the one wey wan push this matter push am tell am say we go send something go give mama and papa for christmas e ask you say wetin be that ask am say wetin you get team up together even if na half bag of rice if you no fit buy full bag of rice buy half bag we know say yes rice dey very expensive na half bag is over fifteen thousand let's say almost twenty thousand naira for half bag let me just say twenty thousand naira for half bag of rice then team up with am organize that half bag then you go personally or both of una go make dem know say yes you dey involved make dem know say yes ah na because of dis girl na make dis my son do dis thing if na person wey dey very busy make him send you you go let dem know say na their son send you come so that you dey involved na score for you na score for you and e go increase your level for that family go make dem understand say yes you be somebody wey dem fit rely on na somebody wey dem fit count on na somebody wey dem fit trust na you be na somebody wey e be say e no go fit abandon dem because one thing wey dey scare parents be say when their pikin don marry make e no forget dem and dem dey always believe say the reason why somebody forget dem na the partner wey dem get na e dey make dem forget dem so when maybe their son forget dem after e marry dem go say e get bad wife That is why their son forget them. He no remember them. Again, they'll say na the bad wife when he get. But if na their daughter too also marry forget them, they'll say he get bad husband. That is why he forget them. So as I dey talk so, this matter no be just to only the the girls, also for the guys. Yes, you dey into relationship and uh, you love this girl, you don dey press button since how you wan take marry am a mother dey take correct eyes dey look you say e no go gree im papa dey talk say no e no go gree this na the time to prove am this period yes you never marry am o i agree but surprise dem and make you see the magic wey go happen surprise dem send dem gift like i talk according to your capacity you fit no fit buy full bag okay i no fit buy full bag okay na half bag na i fit buy even you no fit buy half bag na chicken na you fit buy you go see chicken 10k which is half of the money for half bag even if na that one chicken na you present oh boy hmm e go be like say you go give sacrifice to the gods as in dem go so appreciate am the thing go enter their eye because dem no dey expect am na the period be this prove yourself because the things wey you dey try to prove na you dey try to prove your love for the family when you dey try to prove your love for the for the family wey your partner from come meaning to say you dey also prove the love of your partner because na the love wey you get for your partner na im dey drive you to do wetin you dey do for the family to do wetin you actually dey do for that family when dem dey see so whatever you dey do for the family the family dey see am say yes you actually remember them you love them you no forget them and you no go fit forget them not even when you never even come the house you never come the house you remember them meaning say when you come the house you no go ever fit forget them so these na the small small trick and secret wey you fit do this season prove your mother-in-law to be prove your parents in law to be prove to them say you love them prove to them say you care for them surprise them with gift this period yes that relationship with this thing wey you go do now this act wey you go do now this thing wey you go do this gift wey you go present to them no matter how small when e dey no be the bigness say you even do am at all Then notice say you do something wey dem never even do marriage and you do this kind thing my brother my sister watch out the relationship how e go take sweet watch out how e go take new turn watch out how dem go take sing your praises watch out the outcome of your action this season from your family your your in-law to be family your parent in-law to be you go see the action you go see the love you go see the new turnout how things go take turn between you and them and you go surprise whether you be guy or you be lady you go surprise say your wedding bell e go start to dey ring after now e go start to dey ring you say you never ready you still dey prepare you go see say people go fast forward am for you why because you do wetin surprise dem and wetin give dem confidence wetin be say e make dem embrace you wetin make dem welcome you even before you enter the house dem don already welcome you and so dem wan make sure say you dey the house and dem no miss you yes these na the small small things wen we need to do as single girls and single guys you dey into relationship make sure say you establish relationship with your um, parents in-laws whether you be guy or you be girl establish that relationship do the needful do wetin you know say you suppose do this period no be the size of the thing do am as your hand reach and make sure you team up with your partner to actually do this thing so that you go do am well and the thing go get head well my people this na hook up on inform international online radio in case you wan join us for this uh, uh, program you wan chook your mouth for this program number wey you go take reach us na three three nine. send up send us WhatsApp message for that number 080 686 99339 that be number una go take reach us send us whatsapp message for that number so that you go take join us my people this now hook up on informe international online radio Until I go hear from us again, my name still remains Sandra Ikekwa. I salute Nana. Bye bye. And who can say when they day?